iyi muteze amatwi ni radiyo ijwi rya amerika dutanguye ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatandatu itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na zine n'ibice icenda na mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda naho twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza nshuti muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ndabahaye ikaze kuri radiyo ijwi rya amerika hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye hosine munezero ngiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi inyuma y'aho mugenzanje aloise bigirimana araheza aze kubashikiriza ayavugwa mu karere k'ibiyaga binini abana bashika kuri mirongo ibiri bahitanywe n'isanganya ry'umuduga ryabereye hanze y'umugwa mukuru w'igihugu cya afurika y'epfo ipretoria kuri uyu wa gatanu abo bana bari basanzwe bari mu modoka yo mu bwoko bwa bisi yasekanye n'ikamyo ku ibarabara riri hagati y'ibisagara bya bronkonspurit na verena hafi y'ibirometero mirongo irindwi umuntu ava ku mugwa mukuru ipretoria amakuru y'uko abana bapfuye yemejwe n'umuvugizi w'abajejwe gutabara byihuta impanuka icyateye iryo sanganya kikaba kitashotse kimenyekana muri sudani y'ubumanuko umugwi w'abashingwamanza abamenyeshamakuru hamwe n'abanyeshuri bo muri kaminuza bamaze ukwezi bari mu gikorwa cyo kwegeranya amasanamu amakuru n'amasanamu ku bubisha bwakorewe abanyagihugu umwe mu bashinze uwo mugwi avuga ko amasanamu amaze kwegeranya bamaze kwegeranya barungikiwe n'abanyagihugu bo mu gisagara cya pariyok na wawu yerekana ko habaye ubwicanyi bw'agahomerabunwa abagize abagize uwo mugwi bavuga kandi ko begeranya ayo masanamu mu ntumbero yo kuyashikiriza amashyirahamwe ajejwe gukora amatohoza nk'umugwi ujejwe agateka kazina muntu muri onu inama y'umutekano ya onu hamwe n'iy'ubumwe bwa afurika mu biganiro bahaye ijwi rya amerika impande zompi zigwana zirahakana ubwo bwicanyi bose bakavuga ko atanguvu bakoresha muri izo njyane umushikiranganji ajejwe umutekano wo mu gihugu hano muri leta z'ubumwe za amerika john kerry hamwe n'umucamanza mukuru jeff sessions batangaje ko bagiye kubandanya umugambi wabo wo guhagarika abimukira batemewe n'amategeko ibyo ngo bizofasha kurwanya imigwi y'abagizi ba nabi ikorera ku mipaka no mu bisagara bisanzwe bitemera ayo mategeko mu rugendo yakoze mu bumanuko bushira uburengero bwa amerika kelly yavuze ko babandanya kwiga umugambi wo kubaka uruhome kandi ko bazokoresha ubuhinga bwa none bakongera bagashyira ku mipaka abagabo n'abagore bashoboye igikorwa cyo gucungira urujya n'uruza rw'abantu kuri wa gatanu abashyikiranganji kelly na sessions bari kumwe bari kumwe bari kumwe bari kumwe n'umukenguzamateka muri amabarira ron johnson aserukira leta ya wisconsin arongoye umugwi ujejwe umutekano wo mu gihugu hagati n'imigenderanire na leta bagendeye abakozi bakorera ku mipaka sessions yabwiye amenyeshamakuru ko anegura cyane ibisagara bitemera gukurikiza amategeko yo kwirukana bimukira basanzwe bafise ibyaha baregwa ikigo cya kaminuza johns hopkins cya leta z'ubumwe za amerika cyatangaje ko amasanamu yo mu kirere yerekana ko ikibanza korea ya ruguru igeragerezamwo ibigwanisho vya nucleaire kiriko kirabe kiriko kiberamwo ibikorwa vy'imyiteguro yo gutera ivyo bigwanisho ico cegeranyo kivuga kandi ko korea ya ruguru ishobora gukora ivyo bitero umwanya uwo ari wo wose ico cegeranyo kirimwo kandi amasanamu y'ico kibanza yerekana ibikoresho bimwe bimwe bisanzwe vyunguruza ivyo bigwanisho abahinga basohoye basohoye ico cegeranyo bavuga ko atawuzi nimba akaruhuko ivyo bikoresho birimwo kandi ashobora kuba ari ako kwitegurira igitero gishasha twibutse ko korea ya ruguru imaze gukora ibitero vya nucleaire bishika kuri bitanu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu bibiri muri vyo bikaba vyatewe mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ikigo kijejwe iperereza mu gihugu c'uburusiya catangaje ko hari umukozi waco yishwe hamwe n'umunyagihugu umwe mu buseruko bw'uburusiya kuri uyu wa gatanu ico kigo catangaje mu nyuma y'ubwo bwicanyi ko uwakoze ubwo bwicanyi yahoze ari umugwanyi ari umunywanyi wa neonazi umuhari wayoboka adolf hitler yahoze arongoye ubudagi abategetsi b'uburusiya batangaje ko uwo mugabo yinjiye mu biro vy'ico kigo aho bakirira abantu aca ararasa abari aho yicamwo babiri akomeretsa uwundi umwe imbere y'uko yicwa umugwi ujejwe iperereza ufise icicaro ufise icicaro muri amerika watangaje ko umuhari wa leta ya kisilamu uza wemanze ico gitero ubwicanyi nk'ubwo ku butegetsi bwa ku bategetsi b'uburusiya ntibukunze kwibonekeza atari mu buraruko bw'uburusiya mu ntara ya kokaze yamara uburusiya buramaze kugabishwa akatari gake n'abiyahuzi kuva aho igitero kibereye cahitanye abantu cumi na bane mu minsi iheze igitero cyabereye ku gituro c'ama- ca metro zunguruza abantu ca st petersburg umugwi w'abakamikaze b'abatalibani wari witwaje ibigwanisho bikomeye wakoze igitero kuri uyu wa gatanu ku kirindiro c'abasirikare bo mu buraruko bwa afghanistani abategetsi mu gisirikare bari batangaje ko ikiba ko cahitanye abasirikare umunani yamara igitigiri ubu kikaba kigeze ku barenga mirongo itanu nk'uko vyatangajwe n'umutegetsi mu gisirikare abarongozi mu ntwaro bavuga ko ico gitero catangujwe n'umukamikaze yiturikije ko igisasu bagenzi we babona kwinjira muri ico kibanza abari aho bavuga ko ari igitero cakozwe n'abagwanyi bari hagati y'umunani na cumi kandi ko baje bagana abasirikare ba leta bari bavuye mu musigiti gusenga ikirindiro c'abasirikare catewe n'igisanzwe gisanzwe kiriko abasirikare bajeje gutuza ibitero vy'abatalibani mu buraruko bwa afghanistani ico kirindiro kiriko kandi inteko mvamakungu z'ishirahamwe ota yamara nta makuru yatanzwe y'uko hari aboba baguye muri ico gitero
turashimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa ku isi ijwi rya amerika i washington dc muri uyu mwanya naho mukurikirana ikiganiro cy'amagara y'abantu kira
Kira Kira Kira Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
ndabaramutsa nongera ndabaha ikaze gwarukana mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika ubumuga bw'umubiri buratuma umuntu abugendana abahakenye abakene bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere bagizwe n'ibice mirongo ibiri ku ijana by'abamugaye nk'uko biri mu cigwa cakozwe n'ibiro birabi vy'akazi ku isi beit mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi ugukumirwa ni intandaro yo kudashobora kwibeshaho ibice mirongo umunani na bibiri ku ijana babayeho mu bukene burenze urugero nk'uko icigwa cakozwe n'ibiro birabi vy'akazi ku isi beit kibandanya kivyerekana muri rusangi ikena ry'ubuzi ribangamira cyane abagendana ubumuga inkwirikizi ni ukudashira inguvu nyinshi mu kukarondera canke bakaronka akazi ataco kabongera mu butunzi ivyo biruko mu gihe imiliyoni amajana ane na mirongo irindwi z'abagendana ubumuga ku isi bafise imyaka yo gukora akazi nk'uko ishirahamwe gitaho abamugaye ku isi handicap international ribimenyesha naho biruko ibihugu vyo ku isi biremeza ko abagendana ubumuga bafise ingabire zikomeye mu kurangura imirimo zitandukanye ariko zidakoreshwa vyongeye barashobora kugira uruhara rukomeye mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu nk'uko ibiro birabi vy'akazi ku isi beit bibandanya bibimenyesha mu burundi ukwibeshaho ku bagendana ubumuga guhura n'inzitizi zijanye no kutamenya gusoma no kwandika tumenyeshe ko muri kino gihe kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu abana bagendana ubumuga bafise uburenganzira bwo kwiga co kimwe n'abandi mu kiganiro c'uno munsi nk'uko muvyumva turabira hamwe ibijanye no kwibeshaho ku bagendana ubumuga bwo ku mubiri kuri mikro muri kumwe na jewe raisa liliane inamahoro nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cacu arico gwanyu kira mu kwinjira mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyiyumviro bishikirizwa n'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca bujumbura kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira ingene umuntu agendana ubumuga bwo ku mubiri yokwibeshaho rwaganiriye na mugenzanje ala ive irankunda gukora imigambi yo kwibeshaho usanga ubwa mbere na mbere iyo umuntu avukanye ubumuga umuryango ubwa mbere ubona yuko ari nk'ivumwe ari umuntu aje ataco ashoboye kugira ngo bashobore kwiteza imbere nabo biragora cyane rwose gutera imbere ni uko baba bavukiye mu muryango ubagirira impuhwe ukabatahura ko nabo ari abantu nuko yene baba bakuze byiza bubasha mu mashure kugira ngo bige nabo baze bamenye ingene bibeshaho mbona yuko kenshi na kenshi umugabo buratandukanye mbona ko bubashyira mu myuga kenshi na kenshi bakagira ibindi bintu nyine byo gusudira je nivyo mbona mbona ko leta yo irageze kugwiza amashuri y'imyuga kugira ngo ntabo bavukana ubumuga bakabona ukuntu bazoshobora kwifashaho mu buzima nk'abantu bagendana ubumuga bwo ku mubiri hari abantu bashobora kuba bamugaye amagurume amaboko akora canke akomeye ku buryo bashobora kugira ikintu bakora bakimarira biciye muri ayo maboko afise ubwo bumuga amaze kwiteza imbere ukuntu yokwigenza bivanye n'uburyo amaze kuronka canke n'intambwe yashitseko n'uko yarondeye yogerageza gukomeza ubwo buryo bwiwe ntati akazi kiwakora kimwe gusa amaze kwiteza imbere niho gusa kubandanya gusa umuga wiwe akabandanya akora kugira abandanye arabe ivyo mutiteza imbere muri kazoza kiwe usanze umuntu amugaye wamubungabunga hari icyo umuntu akomeye adashobora gukora amugaye akagikora mugabo wari ukomeye kikakunanira gukora si byiza cyane yuko uwo mwana agendana ubumuga bamureka wenyene iyo bamufashe mu mugongo ntibaze barabona ko umengo n'ibyo akoze afashwe mu mugongo arashobora gukora
tumenyeshe ko ibice mirongo umunani ku ijana vy'abagendana ubumuga bagwiriye cane mu gihugu hagati kuruta mu bisagara ibikorwa bimwe bimwe vyinjiza amafaranga vyobafasha kwiteza imbere aha ni nko mu kurima ukugwiza ibikorwa bijanye n'imyuga n'ibindi n'ibindi tumenyeshe kandi ko mu bagendana ubumuga abagabo bafise amahirwe inshuro zibiri kuronka akazi kuruta abakenyezi nk'uko ishirahamwe ryitaho abamugaye ku isi handicap international bimenyesha vyongeye abakenyezi baraterwa isoni cane n'ubumuga bwabo ivyo bituma bikumira mu kurondera ubuzi hamwe n'abandi nk'uko iryo shirahamwe ryitaho abamugaye ku isi ribandanya ribimenyesha reka duhe ijambo mugenzanje ara ivira nkunda aduha inkuru yadutohoreje mu gisagara ca bujumbura ku bijanye no kwibeshaho ku bagendana ubumuga bwo ku mubiri
ahandi ni muri atelier iri muri komine rohero mu gisagara ca bujumbura aho abigeme bafise ubumuga bw'amaguru barangurira imirimo ijanye no kubarira hamwe no kudesa kuvaho abo bigeme barangirije amashure y'intango bihutiye gukurikirana amashure ajanye n'imyuga ukaba nkako icifuzo cabo kwari uko boshika ku ihangiro ryo kwibeshaho mu buzima naho bakuranye ubumuga ukugira amagara meza ni inkurikizi yibonekeza kuri abo bigeme bivuye kuri iyo myuga yo kwiteza imbere bakurikiranye Evrine Nibogora afise ubumuga bw'amaguru aratuyagira amagara yanjye mbona aguma atera ahubwo agenda neza ubundi bumwuga narawukoze ndi rero byose naritegereza abantu bakenye bafise amaboko bize amashure avuga nti umwuga wanje nenda kuza kuwukunda ubuzima bwiza ku muntu yakurikiranye umwuga bumutera intege mu bikorwa bikorwa naho aba amugaye ivya nkenegwa bernadette nzokira aronka yemeza ko biva ku ishaka ryo gukora rimuranga iyo ikaba yabaye inkurikizi yo kutikumira kuko ibikorwa birangurwa n'ukomeye abishoboye icizere c'ubuzima kirava kandi ko umuntu agendana ubumuga bw'amaguru yibeshejeho n'uruvyaro rwiwe bernadette nzokira avuga ati ubu unye nditunze nshaka kwipangira inzu nkayiriha n'umwana ndashobora kumuha icyo yifuza igihe ndimwo ndishoboye ndafise amagara meza kandi umwana wanje afise amagara meza ugukundisha umwuga umwana afise ubumuga kumutera intege mu kuwiga langwide ndayishimiye atubwira ko abavyeyi biwe aribo bamugiye imbere mu kumwumvisha ko ashobora gutegura kazoza kiwe ku bijyanye no kwiga umwuga wo kubarira ku bw'ibyo rero yaciye akura yiyumvamwo ko ubumuga bw'amaguru butumubuza kukitegurira ituze ryo ku mutima ryama ryibonekeje mu gihe umuntu amugaye yishoboje gukora umwuga umubeshaho tumvirize languide ndayishimiye asanzwe agendana ubumuga bw'amaguru igituma bimpa amahoro ni uko je ntiyumvira kuja gusiga kanaka utwo ndose twose ndadufungura mu mahoro ata muntu ndinze kuja kwazambira ibintu biruko mu gihe ukwivuza no kwigurira imiti ari ibindi uwumugaye yishoboza kubw'amahera yinjiza bivuye ku mwuga yize akarorero ni anne marie nduwimana yemeza ko bumushoboza kwivuza atankomanzi ubushobozi mwene ubwo ni ingirakamaro mu kubungabunga amagara atarasinzikara nk'uko yongera ko ingoga zo gukunda umwuga zirava kandi ko uwumugaye awukurikiranye ashoboye kugira ico aterereye mu muryango wiwe bernadette nzokira aritanga ko akarorero nyuma yaho maze gutangura guhembwa nahageze igihe ndoga muhira kuramutsa abavyeyi ndabashiriye udufungurwa uduhuzu twaba tuyibanje bica bimpa ingoga yo gukunda umwuga kuko narakora nkabona ko nshoboye gukuramwo amafaranga yo kwigurira impuzu nambara kandi nkagura amavuta yo kwisiga nkabona yuko nshoboye kuronka n'ivyo ngura co mwomenya nuko hakiriho abavyeyi batari bake bataratahura ko umwana amugaye ategerezwa gutegurirwa kazoza kiwe gilbert bizimungu arongoye urunani rw'ibigo vy'abamugaye avuga ko ari ukutamenya kurangwa muri bo kubwiwe ni ngombwa amahimiriza yongerezwe mu mihingo yose igize igihugu impanuro abavyeyi bahabwa nuko bo kwitaho gushira abana babo bamugaye mu mashure harimwo n'ay'imyuga anne marie nduwimana ni umuvyeyi amugaye amaguru atera akamo avuga ati ndagatera abavyeyi bafise abana bagendana ubumuga bogerageza kuzobatwara kubandikisha kugira ngo baje mu mashuri birashoboka ko hariho aboba bararengeranye kuja kwiga amashuri y'intango nabatera akamo ngo babajane mu bigo vyigisha imyuga kugira ngo nabo nyene bashobore kuronka umwuga uzobafasha kwibeshaho mu misi iri imbere tumenyeshe ko ibigo vyigisha imyuga ugwaruka rumugaye bitarashobora gushingwa mu gihugu cose iyo ikaba inkurikizi y'uko rukurira mu bukene ku bw'amikoro make ikindi ni uko ubuhinga bwo kwigisha mu bigo bimaze kugurugwa budashemeye nk'uko inkuru dukura mu ndongozi zijejwe ibigo vy'abamugaye mu burundi zivuga icobaye ciza ni uko leta yogira uruhara rudasanzwe mu gushigikira abantu bagendana ubumuga twumvirize gilbert bizimungu arongoye ibigo by'abamugaye mu burundi twumvirize gilbert bizimungu arongoye urunani rw'ibigo vyitaho abamugaye mu burundi amagara y'abamugaye ntashobora kwifata neza kubera biga umwuga gusa dukeneye gufashwa mu migambi y'iterambere itegurwa n'igihugu ingene biteguye abagendana ubumuga by'ukuri ntibiborohera itegekanywa ry'uburyo bwo kuvuza ku buntu kugwaruka rwavukanye ubumuga ruva mu miryango yaba ntaho aho nikora ni akamo gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida
urakoze ara ive kuri iyo nkuru wadutohoreje amaleta akwiye kwitwararika gucungera iyubahirizwa ry'amategeko agenga abamugaye ibyo bituma badasubira gukumirwa mu bikorwa bishobora kubafasha gutera imbere nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu onuri bisaba byongeye amaleta ategerezwa kugira uruhara runini mu gushigikira mu iterambere ry'ubutunzi bw'abamugaye cyangwa imiryango babamwo nk'uko onu ibandanye ibimenyesha ku ruhande rw'abagendana ubumuga ubwabo bakwiye gutahura ko nabo bashoboye cyo kimwe n'abadafise ubumuga ibyo bibafasha kutikumira mu bikorwa by'iterambere ryo mu kibano nk'uko ishyirahamwe ryitaho abamugaye ku isi handicap internationale ribihanura kugira dutahure neza ibijyanye no kwibeshaho ku bagendana ubumuga bwo ku mubiri umviriza ikiyago mugenzanje ara ivirankunda yagiranye n'umuhinga yanonosoye ibijyanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu aloyize habonimana aloyize habonimana ndabaramukije mwaramutse neza kwigisha imyuga abafise ubumuga butandukanye yaba ubwo ku mubiri mbega ni igiki bihindura ku ku kubaho kwabo birahindura ikintu kinini cyane abantu benshi bazi yuko umuntu agendana ubumuga ari umuntu ataca amaze abo bana birahindura ikintu kinini cyane bakiyumva mu buzima bwabo bwa minsi yose bakanamenya n'ibitari bike mu bijyanye n'ibikorwa bya minsi yose bisanzwe birangurwa n'abandi bakomeye nabo bakabirangura kandi bikabatera ibyishimo cyane abo bavyeyi ni ukutamenya yuko abantu bafite ubumuga nk'ubwo bashobora kwibeshaho bice mu myuga ababyeyi benshi bazi yuko umuntu agendana ubumuga ari umuntu yahumanye mu muryango ataca azokwimarira kuko agira ati ninajana ku ishuri ubu umuntu amugaye ntaca azomarira nta nico azomarira urundi kandi nawe ntaca nico azokwimarira benshi rero baraciyumvira uko bivanye n'uko kutamenya barashobora gukumira abana babo impanuro mubahereza niyi bisaba yuko nabo botahura ni nabo bene kuvyara abo bana kuko mu bisanzwe iyo umuntu yibarutse ico imana imuhaye nico yakira rero ukazisanga ariko aranka nk'uwo muntu asanzwe afise akazi ahanaka ariko aranka guha akazi uwugendana ubumuga nuko cane cane bokwijukira gutanga ubuzi kuri bose afise uburenganzira bwo kuvuzwa amateka nawe aba yasanganywe ukwiga umwuga kugendana ubumuga no kugira amagara meza birajana navuga ntibirajana rwose yamenya umwuga ubuzima bwiza buca bukurikira mu nyuma kuko iyo amenye kuba afise umwuga uwo mwuga uramuteza imbere nyamba ataronka uhora aronka utwafungura hama akaronka uburyo ashobora kwiteza imbere agatera intambwe mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose ndabakengurukiye ego ndabakengurukiye namwe aha mubona ngiye kuririmba suko mpimbawe ku mutima ngomba njura intimba nereka ndagushimiye ara ivira nkunda kuri ico kiyago mwagiranye n'uyu muhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu turuhuke gato mukumviriza kano karirimbo katubwira ko abamugaye ari abantu co kimwe n'abandi karirimbwe n'umugwi peace and love umubyeyi iyo yibarutse bamugenza ngo yikuye icyo kibondo uwo mwana agakurira mu mbari anyegejwe ngo nuko atabaye nk'abandi iyo jya habona iyo tukisha umuryango abamugaye bapfa n'ibyifuzo byiza ibyiyumviro n'imigambi yabo myiza bipfuza kwiga ntibabironke bagira imana bakiga bakayaminuza twibutse abatwumviriza ko ikiganiro ari kiracijwe rya amerika uno munsi tukaba turiko tuganira ku vyerekeye ukwibeshaho ku bagendana ubumuga bw'umubiri rwaruka turashishikara nk'uko musanzwe mubimenyereye uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe ariteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
kuri barya bagenda gusegereza amarara afite ubumuga bw'amaguru biba biterwa n'iki umuntu ntiyojanirana avuga yuko umuntu wese agendana ubumuga asiga mu ibarabara ariko bonekeza ko mu mabarabara y'ibujumbura abantu basiga kenshi na kenshi usanga bafise ubumuga ari ubw'amaguru amaboko cyangwa ubundi bumuga bwibonekeza ibyo biterwa n'uko ubwa mbere haba havaze imigambi ijanye yo kubashira hamwe kubaha intumbero y'ubuzima bwabo baravye ubumuga bafise bakabaha ubuzi kugira bashobore kwibeshaho mu buzima bwabo mbaza ndakwishura
nko mu muryango vyoba biterwa n'iki umwana umwe avuka akomeye uwundi ugasanga yavukanye ubumuga ni ukumenya yuko ubumuga buri kwinshi hari ubumuga buterwa n'uko haba hari ibibazo hagati n'amaraso y'abavyeyi canke ubumuga bugizwe n'uko ari uko imana iba yamubumvye mbaza ndakwishura
ni kuki hari abamugaye bashobora kwiteza imbere kwibeshaho n'abandi ugasanga bidashoboka ubwa mbere umuryango urashobora kuba bamubaye hafi ngo ubumuga wiwe barakamwigisha yuko ategerezwa kubaho abufise kandi atangorane ihari rero araheza akaronka inkomezi inkomezi kumva ashigikiwe n'umuryango inkomezi kumva hari abantu bamutahura ugasanga ubwo bumuga ahubwo bumutumye ashika imbere n'abandi usanga ubwo bumuga bwaratumye mu muryango bamukumira bamureka ko ataca amazi araheza wenyine akikumira mu bandi ntagire aho ashika ugasanga ubuzima bwiwe ntaca avuyemo naho usanga rero umwe agatera imbere undi nawe ntagire ico yimarira mu buzima
ngo nuko bamugaye ngo nuko bamugaye
gwaruka ntimurambirwe uyu ni wa mwanya duha ijambo umutumire wacu muganga anita munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
kubera iki abantu bamwe imana barema aya bantu tugasha dushaka kubafata no kumenya arabamugaye kandi natubishobora kudushikira ivyo bavyita kutamenya ico imana itanze uracakira rero bishitse bikamera uko onye binuba kiremwa muntu ni uko uba utazi kubahiriza agateka ka muntu uko ameze kose umuntu aramwakira mbaza ndakwishura
dufate nk'iyo umugaye wo kwihutira kwiga umwuga nk'iyo amashure yakunaniye sugana ni ubumuga gusa yo kwihutira kwiga amashuri y'imyuga ni we wese abona yuko amashuri amunaniye kandi afise mbere ingoga yo gukora imyuga iyo umuvyeyi ubonye kare ntamuhutagiza kumara amashuri acamukuramo kugira ivyo afisemo ubukerebutsi abishira imbere biheze bimutungishe mu buzima bwiwe mbaza ndakwishura
twotahuramwo iki mu gihe umuntu afise ubumuga batwigisha yuko ameze nkatwe nibaza ko ta bwenge busaba kugira umuntu abitahure umuntu wese arafise ubumuga ari bwo ku mubiri umuntu abona canke ubwo umuntu atabona rero ntibikenewe yuko iyo umubonye ko agenda n'umubumuga utangura kumucira urubanza ukibaza ngo nimbura kimazi oya ushobora gusanga mbere ubwenge afise buruta n'uwo muntu wese canke afise ikindi kintu gishobora kumutuma agira agaciro ku maso y'abantu
ikiganiro ni kira n'ubu nyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
biba biterwa n'iki cyangwa byaba bigirwa n'iki amashuri y'abamugaye ntagwizwe kandi abana bose bafise aho biga uwo ni umugambi wa leta kugira amashuri y'imyuga agwizwe kandi na cane cane bivuye n'abantu bagana ubumuga baba bariho mu gihugu byose bigakurikirana kuko bibatuma umwe wese ushobora kumwegera ukamubaza aho ashobora gushika bakamuherekeza iyo leta igashyiraho aya mashuri aya mashuri abashigikira aya mashuri abafasha kuvamwo ikintu hama umuryango nawo ukababa hafi ukabaherekeza nabo nyene mbaza ndakwishura
jewe ntahura yuko mu gihe umuntu amugaye ukuboko cyangwa ukuguru atatu byomubuza kwiga amashuri wumva atari uko none ego nivyo ntivyomubuza kuja kw'ishuri ariko urashobora gusanga biva harya mu muryango bamaze kubona ko atakazoza ataco azobamarira ugasanga rero ntibihuse kumushira mw'ishuri agaheza akahahombera ntagire umuntu n'umwe amutahura ngo amufashe ngo aje mu bandi yige nk'abandi bantu mbaza ndakwishura
hari nk'ibindi usanga twarishizemwo yuko iyo urongoye umukobwa amugaye ushobora kuvyara umwana amugaye nk'iyo bicitse bikaba ari ibintu biva ku maraso aho arashobora kuvyara umwana afise ubumuga nk'ubwiwe ariko akaba ari ubumuga avutse kuko ari uko imana yamuremye nta kibazo mbere muramaze kubona kenshi iyo mutembereye mw'ibarabara bajya abakenyezi baba basega bafise ubumuga baba bafise abana biruka bameze neza mbere basa neza mbaza ndakwishura
ko bahora bavuga yuko twese dufise ubumuga twisangije hari ubumuga umuntu abona ku mubiri akoresheje amaso yiwe n'ubundi bumuga bwo mu mubiri ingorane z'amafigo ingorane zo mu mitima n'ingorane zo mu mutwe ubwo n'ubundi bumuga usanga umuntu agenda kubimenya agiye arakura nta muntu n'umwe atagira ubumuga ni uko gusa urugero rutandukanye
aha ni ikiganiro kiraca uyu munsi kigarukiye twibutse ko twashimikiye ku bijanye no kwibeshaho ku bagendana ubumuga bwo ku mubiri ndashimiye mwebwe mwese mwariko murumviriza ikiganiro kira nshimiye ala ivira nkunda yamfashije mu gutororokanya amajwi nasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara y'abantu ku ijwi rya amerika mufise ico mushikiriza canke mubaza ku vyerekeye iki kiganiro kira twakure kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itatu na rimwe mirongo icenda na rimwe mirongo itanu na rimwe canke kuri mirongo irindwi na gatandatu mirongo ibiri mirongo itatu n'indwi mirongo icenda kuri mikro mwari kumwe na jewe raisa liliane inamahoro ndabasezeye naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi badushikirije ikiganiro kira mu masegonde make ni ukuvuga saa kumi na zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha mwaramutse inshuti mututeze amatwi muri iki gitondo twibaza ko mwaramutse amahoro ubu ni wa mwanya w'ikiganiro c'umuziki aho muramutsa inshuti n'abagenzi muri iki kiganiro muri kumwe nanje fide niyo ngabo tutabanje kurandira dutangure ku butumwa bwa noel niyo nsaba yitwa niyasabana wewe uba ndi mu ntara y'Ibu- ya bururi muri komine rutovu uba nahije papa wanjye w'igitega uwo tuvukana uba nahije na- babyara banje bowe uba nahije inshuti zanje zose ndabasabiye akaririmbo ntabamusimbura ka medi urakoze murakoze namwe ngiyi ndirimbo ntawamusimbura ya medi wasavye